mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abari mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ku rubuga rwa interineti mwadusanga live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema muri repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ni amatora ateganijwe tariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cumi na kabiri perezida uriho felix cisekedi ahanganye n'abakandida barenga makumyabiri muri bo hari uwitwa tony bolamba jean claude bayende martin fayulu marie jose ifoku moise katumbi denis mukwege adolphe muzito theodore ngoy rajab tebaho soborabo noel ciani uh, hakaba delice sanga constant mutamba justin mundekereza george bisfalari rex kazadi abraham ngalasi nkema lilo bokozi floriberi anzuluni patrice mwamba andre masalu na joel bile hari abandi batatu bikuye muri ayo matora abo ni matata mponyo mapo uyu wigeze kuba minisitiri w'intebe muri congo hakaza seti kikuni na frank diongo abo bose bakaba baravuze ko ba kuye bavuye mu matora bakaba bagiye gushyigikira umukandida moise katumbi uyu ni umucuruzi aho ngaho muri congo ibi ni mu gihe komisiyo y'amatora muri icyo gihugu ivuga ko igikeneye amafaranga arenga miliyoni magana abiri na mirongo itatu z'amadolari yo gutegura ayo matora ayo matora kandi azaba mu gihe mu burasirazuba bwa kongo mu ntara ya kivu ya ruguru hakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe izishyigikiye n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu leta mu minsi ishize yatangaje ko kubera ikibazo cy'umutekano muke amatora muri teritwari za rucuru na masisi atazaba ibyo n'ibindi birimo imigambi y'abakandida muri ayo matora nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa bacu uyu munsi turi kumwe na bwana david mapenzi uyu ni umusesenguzi aho muri uh, kivu ya ruguru bwana mapenzi ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika wiriwe neza mapenzi uranyumva bwana mapenzi uh, ndibaza ko atarimo kunyumva ariko turi kumwe nanone na olivier kanyejomba uyu ahagarariye sosiyete sivile muri teritwari ya masisi bwana kanyejomba wiriwe neza wowe uranyumva
ndakumva bwana edi yego uh, reka tugerageze mapenzi nanone david mapenzi uranyumva david mapenzi reka mu buhanga bw'ibyuma bamfashe bongere kumushaka hanyuma tuganire bwana olivier kanyejomba nari mbigarutseho aho ngaho muri icyo gihugu murimo ibikorwa byo kwiyamamaza byaratangiye aho ngaho muri teritwari ya masisi aho uhagarariye sosiyete sivile nari mvuze ko iyo teritwari iri muri ebyiri zishobora kutazabamo amatora kugeza kuri uyu munota kuva ibyo bikorwa byo kwiyamamaza bitangiye mu cyumweru gishize bimeze gute murakoze cyane bwana munyamakuru ngewe ni kuko mu bivuze ni olivier kanyejomba uhagarariye ishyirahamwe ritagira aho ribogamiye muri leta nangwa se muri politike ah, nouvelle société civile congolaise muri teritwari ya masisi Ah, ibikorwa byo kwiyamamaza ah, byaratangiye ubwo abaperezida bahatanira umwanya wo kuyobora igihugu ah, birakataje ariko nanone muri teritwari ya masisi na rucuru ah, na hariya muri teritwari ya kwamutu hariya muri bandundu naho ibikorwa ah, byo kubura umutekano kw'abaturage nabyo bikaba bita- bikataje ibyo byose rero biragenda birushaho byose ubona bimwe bigenda byirukanka ku bindi ariko ah, bitabujije umugambi w'igihugu nk'uko wateguwe ugomba kuge- kugera mm, ku mugambi nk'uko byaje gutegurwa Mm. hanyuma nk'abaturage ah, icyo biteze muri aya matora azaba tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri ah, ni nk'iki imigambi bumva ibaraje ishinga ni nk'iyihe migambi
Ah, murakoze cyane nk'abaturage dufite ikibazo cyane ubwo ndavuga muri teritwari ya masisi na rucuru na kwamutu ah, hariya muri bandundu aho ibibazo bikomeje kugenda byiyongera cyane urabona ko ko muri teritwari ya masisi na rucuru aho impunzi ari nyinshi cyane ah, zidashobora kubona uburyo ah, zibona amakarita y'itora kugira ngo nazo bazirohe mu matora Ah, kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kugeza ubu ngubu bagasa n'abadukuye ku ikarita yo kuba ah, dushobora natwe kugira uruhare mu matora ngo twitorere perezida Ah, ubwo rero ugasanga ko ni ibibazo bikomeye aho inkambi zigiye zitandukanye zirimo ibihumbi byinshi bitandukanye bameneshejwe mu byabo nanone kandi aho bagiye bava mu mu byabo hakaba hagiye habaho abitwaje ibirwanisho Ah, ugasanga mbese ni ibibazo bikomeye cyane ariko nanone ah, tukaba dufite icyizere ko ah, tugifitiye igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe bazaba bararangije amatora nk'uko byaje gutegurwa mu ma provinsi agiye atandukanye n'amateritwari atandukanye ko bazatora umukuru w'igihugu Eh, wenda natwe bakazadutekerezaho nimba bumva ko natwe du- turi bamwe mu bakongomani natwe bakazashaka uburyo natwe twazitorera um, uwo- abakandida nangwa se abayobozi bacu ku rwego rw'abadepite nanone ugasanga ko mu gihe eh, ari amatariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka turimo ubwo amatora azaba amaze gutambuka urabona ko nk'abaturage dufite ibibazo cyane kuko eh, nta tegeko na rimwe ryemeza yuko abadepite bari bahari bacuye igihe yuko bashobora kuzongera gusubiraho ngo bakomeze bayobore mu gihe batongeye gutorwa icyo rero ni ikibazo tugasanga ko rero mu gihe nk'ibyo ngibyo ari ibibazo biri gukomeza kugenda bidusatira nanone igihe icyo ari cyo cyose bazaba bamaze gutora urumva ko abadepite bazaba bongeye kuba abaturage tukanasaba rero kugira ngo ah, wenda bazaba batambutse muri icyo gihe eh, bashobora no kuba banari kudutega amatwi none aha ngaha kuzatekerezaho natwe bakaduhereza umwanya kugira ngo natwe tuzitorere abavugizi muri utu turere naje kuvuga haruguru Eh, hanyuma bwana kanyejomba wari ubikomojeho ah, ah, uvuga ko muri izo ta- teritwari aho ah, batazatora ah, kugeza ubu ngubu na- na- ah, i- abantu ntago bazi ikizakurikiraho niba abadepite basanzwe eh, bahagarariye izo teritwari bazakomeza cyangwa se niba bazavaho ah, icyo gihe mwebwe nka sosiyete sivili cyangwa se abandi ah, hari ibyo murimo gukora kugira ngo Ah, icyo cyuka cyo kutamenya ukuri ni- ni- n'uko ibintu bizagenda kibe cyavaho
yego murakoze uzazi ko amategeko yose y'igihugu ashyirwaho na kinshasa n'abadepite twitoreye bakicara inteko nshinga amategeko ikicara igatora itegeko mu mategeko rero ya kongo nta tegeko ririmo rivuze ko mu gihe amatora adahari abantu runaka nangwa se bariya badepite bashobora gukomeza manda kandi ngo babe bakorana n'abasha bamaze gutorwa mu yandi maprovensi atandukanye nangwa se mu materitwari atandukanye ugasanga ko rero ni ikibazo gikomeye nkatwe nk'abavugizi b'abaturage muri teritwari ya masisi tukomeza kugenda tubikurikiranira hafi tunibaza ibyo bibazo tugasanga ni ingorabahizi ariko nanone nta cyizere dushobora guhereza abaturage nangwa se ngo tuguhamirize yuko aba badepite bazakomeza kandi ni mu mategeko ya kongo dusoma nta tegeko ririmo rivuga ko abadepite bacuye igihe bashobora gukorana n'abasha bamaze gutorwa bahita baba abaturage nk'abandi ubwo rero ibyo ni byo bibazo turi gukomeza kugenda twibaza umunsi ku wundi ese bizaba bite urakoze cyane bwana olivier kanyejomba guma kuri telefoni mu kanya nari nababwiye ko dufite undi mutumirwa ni david mapenzi uyu ni umusesenguzi mu bya politike akaba ari aho ngaho mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa kongo uh, bwana mapenzi mu kanya twari tukubuze kuri telefoni ariko twifuzaga uh, kumenya icyo utekereza uh, ku bikorwa byo kwiyamamaza byatangiye muri icyo gihugu mu cyumweru gishize kugeza ubu urabona ibintu bihagaze gute
murakoze ku by'umuryango izina ni maso nk'uko mubivuze turi mu bikorwa by'amatora bya kampani nicyo tuvuga ino mapenzi mapenzi mapenzi mapenzi gerageza uzamura ijwi ryawe cyangwa se telefoni wiyegereze urimo uravugira kure
yego mu cyane murakoze murakoze cyane muri make tumanje kubashimira kubera mu guha ijambo turi mu bikorwa byo kwiyamamaza muzi yuko tariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri hateganyijwe amatora ku bihande bine hari perezida wa repubulika abadepite bo ku nivo y'igihugu hakabaho n'abadepite bo ku nivo y'intara hakabaho n'abazahagararira amakomine ndetse n'amavile
yego hanyuma rero bwana davide mugenzi wawe olivier kanyejomba wo muri teritwari ya masisi mu kanya twaganiraga ku bijyanye n'uko teritwari za masisi ndetse na rucuru hatazaba amatora akibaza ibijyanye n'abahagarariye cyangwa se intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko ikizakurikiraho niba abasanzweho bazakomeza cyangwa se niba bazahinduka abaturage basanzwe kuba abaturage b'izo teritwari batazatora kugira ngo bagire ababahagararira mu nteko ishinga amategeko mwebwe nk'abasesenguzi mubibona gute
cyane cyane murakoze cyane konstitusiyo ya kongo nta hantu ivuga ku byerekeranye n'aho nimba hari akarere katatowe nimba abadepite bari bahagarikiye bagomba gusubira muri asambure nta konstitusiyo ya kongo ibivuga natwe ntabwo twishimiye kubona biriya teritwari biri masisi na rucuru batatora ariko nibaza ko muri demiri dizwiti byigeze kuhaba igihe haje hari icyorezo cya ebola muri teritwari ya beni na rubero nibaza ko apuresi mu amezi atandatu yashize baratoye turasaba guverinoma ya kongo kugira ngo urebe ko yagarura umutekano mwa buno burere bubiri nibura mu mezi atandatu turebe ko twabona uko twajya mu matora gusa nabo bakabasha kubona ababahagararira muri nivo ya kinshasa na hano ku ntara naho ibyerekeranye amatora amatora agomba kuba tariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri turi mu gihe cya kampanye ariko turi kubona yuko kampanye ntabwo yari yafata yari yavuma ntabwo abantu bari kuza kwiyamamaza nk'ukundi byari bisanzwe uri kubona ni amafishaje tu amafoto y'abadepite amafoto y'abaperezida ariko icyerekeranye kugaragara mu masitade mu mabarabara ntabwo turi kubabona ntabwo kampani yari yatangira neza gukurura byari bisanzwe hanyuma wibaza ko ah, impamvu yabyo ari iyihe
impamvu ngo uri kureba hano umujyi wa goma wegereye cyane cyane ahari kubera intambara Eh, n'amafaranga yarabuze mwa kano karere kacu abantu bari kwibaza esike tu hano muri goma tuza- tuzatora ko inyeshyamba zegereye akarere kano ino vire ya goma bari muri ze kilometero basaba kibaza esike ibintu bizaba neza tu iyi reve desambe kubera buri munsi bari gutera bashaka gufata umujyi wa goma bakabasubiza inyuma Eh, na buno bari amabombe eh, buri munsi ahora avuga eh, nibwo bwoba ba- bafite sinzi cyangwa nimba hari wenda mu minsi icumi za ava elekisiyo wenda nimba ariho hazaba ah, muvuma ya- ya- ya- ya kampanye twebwe turategereje eh, nk'abantu nk'abaturage bari kureba uko kampanye iri kugenda Eh, hanyuma bwana olivier kanyejomba ah, mugenzi wawe yaravuze kuti- kuri icyo kibazo cy'umutekano muke muri ako gace Ah, umuntu yakwibaza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo kiri ku ruhe rwego mu bijyanye n'imigambi y'abakandida perezida olivier kanyejomba
Ah, ndakumva cyane mu bwana munyamakuru ikibazo cyanjye wari ucyumvishije
ntabwo nari nkumvise ntabwo nari nkumvise Eh, nari nari mubajije aho ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo ah, gihagaze urebye imigambi y'abakandida perezida ah, bagenda bageza ku baturage ni ikibazo cyitaweho cyane
Ah, ni ikibazo cyitabweho cyane urabona ko ko muri teritwari ya masisi na teritware ya rucuru ahanini igihe yo kwiyamamaza tubyumvira kure Ah, nko mu mujyi wa goma n'ahandi bagiye batangirira muri hasi iyo ngiyo Ah, usanga muri wese yewe dusa n'abantu bari bari ahandi hantu ah, twumva ko tuza tubyumvira kure ku buryo bitugoye kugira ngo tugusobanurire ah, ibyo tutabonyeho uretse ibyo tubarirwa kumva ko abadepite bari kugenda barushaho ejo bundi ku wa kane katumbi yari ari hariya mu mujyi wa goma aho abantu babaye benshi anagerageza no kugira ibyo atanga ngo bibe byafasha abantu bari mu nkambi bwana munyamakuru iyo tuje kubireba twe tumva kabisa ah, intekerezo zacu ziri kure iyo twerekeje gusa twumva yuko batwitaho tukabona umutekano mu turere twacu natwe tukajya mu matora nk'abandi urumva ko rero ni ibibazo bidukomereye cyane mu gihe bari kugenda biyamamaza hirya no hino twewe usanga intekerezo zaragiye kure tukibaza aho turabona nta makarita y'itora dufite turacyafite amakarita ya mbere eh, abandi bari mu makarita mashasha ya- y'itora tukibaza ko nanone ejo nibaza gutanga amakarite eh, d'identite nangwa se amakarite nyayo y'iranga- irangamuntu eh, twewe tuzibona ibibazo ubu ngubu turajije inshinga twibaza umunsi ku wundi naho iby'amatora mu gihugu ah, birakomeje kandi ni ngombwa ngo bibeho natwe tugakomeza gusaba leta ya ya kongo kuba ya- yatwitaho mu gihe wenda muri iki gihe tukiri mu bibazo by'intambara n'amatora yaba amaze ku- gutambuka bagadutekerezaho ukuntu tugomba kubona amakarita y'itora nanone n'ukuntu natwe dushobora kwitorera abavugizi tukongera tukabatuma hariya i kinshasa nanone abandi tukabatuma ku ntara naho ku bijyaniranye n'aba perezida uko bagenda biyamamaza mu mu turere tugiye dutandukanye tubyumvira kure bwana munyamakuru ntabwo bitugeraho urakoze cyane bwana olivier kanyejomba kuri telefoni dufite kandi ah, umukunzi w'ijwi ry'amerika inosa niringiyimana wiriwe neza inosa wiriwe
kiriho gana umunyamakuru uri hehe
hano ndi gicanga muri masisi Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
murakoze kuduhereza ijambo mu kiganiro muri sanga Hmm.
ku bijyanye n'amatora ku bijyanye n'amatora muri congo cyane cyane mbere ndagenda ku ijambo olivier mugenzi wanjye olivier kanyezomba mu byo yavuze antuka muri muri- muri teritwari ebyiri masiki na ruturo abaturage tugamije gutumbuka cyane tukizi nimba natwe tugira eh, uburenganzira bwo kwitorera abatuyobora kuko mu gihugu nka- mu gihugu bita demokarasiya igihugu cya demokarasi ni ubuyobozi bw'abaturage bukorerwa abaturage nta na rimwe tubona nk'ako abaturage abatuvugira ibyacu ngo bigere ku ngazi hejuru babike- bashake ibisubizo ku bibazo byacu bigeze nka buno habaye ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora y'ibyo garanga muri iki gihugu umu- umu- umunyagihugu kuko ni amakarita y'identite batanga muri kongo urasanga unyura nko ku mabariyeri bakakubaza ngo ikarite y'itora iri hehe kugira bakwemeze n'umunyagihugu wemera gutambuka bikaba ikibazo ingorabahizi ku baturage bamwe na bamwe baba ba- bagenda ikintu cya mbere icya kabiri ni ikijyanye n'ubundi n'amatora bituzi nk'uko mugenzi wanjye rije kanyarwanda yari yavuze bituzi nimba bari abadepite ba- bari bari bari kuri iyi ngo- kuri iyi nani manda ishize nimba baragomeza kuko perezida wa repubulika yavuze yuko biturukanye n'umutekano muke muri izi teritwari ebyiri hatazabamo amatora na sisi na rikure nanjye nkaba nabazaga kugira nk'ako abaturage tubone umuco tumenye ngo turi muri ruhare esike muri masici na ricuro barabahoze ntibazagomeza kuba abadepite nangwa bizagenda bite nicyo kibazo cyacu nk'abaturage urakoze cyane urakoze cyane inosa aho ngaho ikicanga ah, muri mu burasirazuba bwa konzo bwa kongo ugira umunsi mwiza
turabashimiye cyane urakoze cyane reka dufate na uwimana alexi wiriwe neza alexi uranyumva
ndakumva uri hehe alexi
ndi igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ku nsanganyamatsiko ya none ku matora aho ngaho muri kongo
ikibazo ntabwo igitekerezo Mm.
ni uko mbona abakandida bari kwamamaza barageza abaturage eh, ngo bazabavuganira bazavanaho umutekano muke ariko nkabona ahubwo umutekano muke ariwo ugenda wiyongera nko mu bice by'amasisi zo no mu yandi masisi nabonye aho wazanengo mbega bidahagaze neza usanga abaturage ibintu bijyanye n'imisoro bimeze nabi usanga imihanda yarangiritse imvura ni ibizira gusa ugasanga mbega ntabwo bimeze neza ubwo rero nshaka kugira ngo mbaze ngo mbeshe babona uwo utumirwa mpamvu watumye abona ko nibamara aya matora narangira ko bafite icyo bazahindura ku mutekano n'ibikorwa remezo urakoze cyane urakoze cyane ah, uwimana alexi ah, mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa kongo reka tugaruke ku batumirwa bacu reka mpere kuri ah, davide mupenzi ah, uranyumva
ndakumva ndakumva ndakumva ariko ugerageze gerageza ujye ahantu hatari urusaku kuko turumvamo amajwi y'abandi bantu
yego yego yego yego hari ibyo bibazo aba bakunzi b'ijwi ry'amerika bari bibajije a- a, mpereye kuri inosa eh, nawe aragaruka ku byo mwavuze ku bijyanye n'uko nta matora azaba muri teritwari za masisi ah, na na rucuru akagira ati ubwo ngubwo abo baturage ntibagiye kuvutswa uburenganzira bwabo bwo gutora
Bo- uko ngewe mbibona nk'umuturage tena umushishozi eh, uko byabaye muri demiri dizwiti imana idufashije hakaba umutekano ngo mu mezi atandatu abaturage bagomba gutora eh, tubibutsa yuko hari igihe muri demiri dizwiti muri beni na ru- na na rubero batatoye bagatora nyuma y'amezi atandatu guverinoma ishyizemo imbaraga igahasha emuventuruwa abaturage mu mezi atandatu ari imbere batora naho umutekano ukomeje kuba mukeya izi yuko asambure nasiyonari igomba gufata icyemezo aje bari ku butegetsi y'ino manda ya senka ishize bagomba gusubira kuvugira abaturage umutekano ubaye utagarutse ariko ubaye ugarutse mu mezi atandatu ari imbere abaturage bagomba kwitorera abadepite babo ariko turabyumva tubagomba gutora perezida wa repubulika urakoze cyane david mabenzi olivier olivier kanyejomba wenda kubaza iki kibazo cya kabiri cy'uyu wagiraga ati gutora abayobozi ni kimwe ibyo batwijeje ni kimwe ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ibindi bibazo akavuga ko ubu ngubu muri ako gace kanyu ibikenewe cyane ari umutekano ndetse n'ibikorwa remezo ukurikije ibyo umaze kumvana abakandida batandukanye ku mwanya wa kandida perezida iki kibazo cy'umutekano muke ndetse n'ibura ry'ibikorwa remezo cyaba ari ikibazo barimo kwitaho ninde urimo kubyitaho cyane kurusha abandi
murakoze cyane bwana munyamakuru kuba mutubajije icyo kibazo nanone nk'uko mukitubajije niko turi buze kukibasubiza cyane cyane ikituraje inshinga ni umutekano aho ubona urabona inkambi zimaze kuba nyinshi cyane aho n'ejo ubundi tumaze kubona iyi nkambi ahitwa ibihambwe aho ije kubonekamo ibihumbi birenga cumi na bibiri urumva ni ibintu bikomeye cyane hariya nko muri kanyarucinya y'ibihumbi ijana mirongo itatu n'umunani urabona hariya muri dombosco hakaba ibihumbi mirongo icyenda na birindwi urabona hariya muri burengo naho hakaba ibihumbi mirongo inani na bitanu muri rusayo naho hakaba mirongo ine na birindwi ibihumbi urabona ko rero ibi byose ni ibibazo dukeneye umutekano mu buryo bukomeye kuri aba bakandida rero urasanga ko nibyo hari ku rwego rwa perezidansi hari abarenga hari abarenga makumyabiri nangwa se makumyabiri ariko ku bantu bari ku ruhembe rw'imbere urasanga ari kisekedi kirombo na moise katumbi nibo bantu mbese uri kubona ba bahataniye uriya mwanya wa perezidansi nangwa se kuyobora igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo aho rero katumbi ejo bundi ageze hariya mu mujyi wa goma yaje kugeramo kabisa atanga afasha inkambi zigiye zitandukanye asezerana kubahereza ibyo kurya abandi abahereza mbese ukabona ko nawe n'ibyo ari gukora yita kumva ko abo bantu yabafashisha ibintu by'ibanze kugira ngo babone ibyo kurya babe babonye ukuntu baba babayeho imvura itere kubanyagira ibyo byose ugasanga ko abaturage ahanini batanejejwe n'ibyo byo kurya bari kubazanira ahubwo bumva ko habaho ikintu cyo gushakisha umutekano kugira ngo basubire mu byabo urabona ko muri aya matora ashize perezida kisekedi uri gucura igihe yari yarasezeranye ko azaza mu iyi ntara ya kivu y'amajyaruguru kugira ngo arebe yuko umutekano wagarukamo kandi urabona hari muri aba baperezida bari guhatanira umwanya nk'ubu ngubu kuva intambara zatangira ntabwo perezida wa repubulika demokarasi ya kongo turamubona muri uyu mujyi wa goma wenda ngo tubone yaje ahagararemo ubwo rero ugasanga twaza kubikurikirana tukibaza mbese ni ukubera iki ibi bintu biri kugenda bigaruka umunsi ku wundi hanyuma se abantu turi kubona olivier ibyo ngibyo kuba kuba yari yariyemeje ko ku isonga ry'ibyo agomba guharanira akiba perezida kwari ukugerageza gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo ndetse yari yanavuze ko azaza akahatura kugeza icyo kibazo gikemutse kuba kitarakemuka amatora akaba yongeye kuba hari ingaruka bizagira ah, mu bijyanye n'abamutora
Eh, urumva ko nimba mugabo waraje ugasezeranira abaturage ukababwira yuko uzabagezaho ikintu runaka tuze kukibahereza urumva ko hari byinshi bagenda ba- hari umurongo bagenda bavaho uwo murongo rero bagenda bawuvaho kuko wari warabizeje kuzawubatondekaho neza bakawugenderamo neza ntugende neza urumva ntabwo nimba wari ufite purusa mirongo inani urumva ko wamanuka ukagera kuri mirongo itatu ibyo rero ni bimwe tugenda twibaza nimba ah, mu kwiyamamaza kwabo nangwa si ko yaratubwiye ko azaza gu- muri mu ntara y'amajyaruguru ya kivu akaza kubereza umutekano kugeza ubu ngubu akaba umutekano kugira ngo uboneke warakomeje kwiyongera kuba mukeya usanga kabisa ah, nta- nta cyizere dufite ko n'ejo nangwa ejo bundi umutekano ushobora kugaruka ni nayo mpamvu rero ah, ku bantu bose bahatanira nangwa se muri bariya babiri bari guhatanira ah, uriya mwanya wo kuyobora igihugu ah, twasaba kugira ngo badushakire uburyo twabona umutekano nitumara kubona umutekano ibindi byose bizagenda neza kuruta yuko baduhereje imfashanyo ya buri munsi mu gihe natwe twifitiye amaboko dushobora kugira ibyo twihereza kandi tugasubira mu byacu icyo ni cyo kintu cy'ibanze dukeneye kugira ngo hari impunzi nyinshi zigiye ziba hanze eh, zi- zirembeshwa ah, urumva hari n'abandi bari mu gihugu mo hagati urumva ko rero ibyo byose ibibazo urumva ko nk'aba- nk'abacitse bakaja hanze kugira ngo baze bazakore kuri ayo matora nubwo haba hariya muri mu mujyi wa goma hari n'abagiye kure icyo dukeneye rero ni umutekano twamara kuwubona n'ibindi nabyo bikagenda neza ariko urabona ko ah, uko katumbi bamwakiriye hariya mu mujyi wa goma yego byaraje birakomera mm, ah, bashaka gukora nyine imyigaragambyo bigaragara yuko batamwemera ah, yuko ashobora kuba ari umuntu wenda waba wara utari- atari umukongomani eh, mu buryo bwuzuye ariko tugasanga ko nabwo ari inzira yo kugira ngo eh, bamwangishe abandi bashobora kuba bamukunze eh, kuko natwe tukibaza nk'abavugizi b'abaturage tukibaza se ni kuki umuntu yaba yaramaze gutambuka ah, ku- eh, kandidatire ye yemerwe mu gihugu nyuma nibigera mu gihe cy'iyamamazamwo hagati aze kumva ko atari umukongomani wuzuye ugasanga ko mbese ni ibibazo bikomeye eh, mu buryo abaturage dusigaye tubyibazaho tugasanga ko ah, ura- ndibuka yego murantunga ndibuka ko mu gihe cyashize kamere nawe yiyamamaza ibyo nabyo byaje kuba inkomyi mu kwiyamamaza kwe ubwo bavuga ko yaje ku- ko nyina yaje kubi- kubyarwa n'abahutu ah, akaba ariwe wamubyaye nabyo byaje kumubera inkomyi bavuga ko ah, mu buryo ashobora kwiyamamaza ashobora kuba ari umuntu waba ukorana eh, n'abanyarwanda ubwo rero ukumva ko ibyo byose ni ibibazo bigenda bisatira iyi ntara y'amajyaruguru ya kivu ya- yo yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo Eh, icyo dukeneye cy'ibanze ni umutekano cyane.
urakoze urakoze cyane guma kuri telefoni ah, kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika idirisa abakungu wiriwe neza Mwiriwe neza murakoze cyane umunyamakuru uri hehe ni Merirani Kigali mu Rwanda ikibazo cyawe Ba- yego mbaje gushimira abavandimwe eh, watumiye uyu munsi Eh, ndashaka kube- ndash- kubera abakongomani ni abavandimwe bacu twara- turasabana cyane umunsi ku munsi ni inshuti ni inshuti zacu hari abo twiganye nabo hari aba- abi- hari abize muri kongo ni ukuvuga ngo ikintu twasaba cya mbere ni uko babona umutekano uhagije ijana ku ijana kubera natwe natwe twegeranye n'igi- n'abavandimwe bo muri kongo biba bitubangamiye kubera bagenzi bacu nta mutekano bafite bose bagerageza rero ukuntu umutekano wa- wa- wakongera uka- ukaboneka urakoze cyane Ndabiba- ndamwibariza utubazo tubiri Mm.
ni ukuvuga ngo urabona hari intambara kandi hari n'amatora kandi ibyo bintu bibiri ntabwo wabifatanya biku- bishoboke cyane ni ukuvuga ngo aho emuventi wowe imaze gufata ihagumye muri ayo mezi atandatu za- byagenda gute nkongera nkamubaza umusesenguzi ngo aho aho aho leta aho leta iyobora emu ventura ihafashe muri ayo mezi atandatu ubwo byagenda gute emu ventura ikomeje ikomeje gusatira igafata na goma byagenda gute aho leta ubwo urumva amatora babasha no kuyasubika badusesengurire hagati y'aho ngaho habiri kuko natwe turashaka kubimenyaho ko biragoye cyane kandi basaba umutekano byadufasha cyane urakoze cyane urakoze cyane kuri telefoni reka dufate na hakima wiriwe neza uri hehe hakima
ahamerereye mu rwanda muri mahoko ikibazo cyawe
nyine ku nsanganyamatsiko topike mwashyize kuri fibi ndumva ndumva ndetse nyine nkatwe nk'abanyarwanda duturiye umupaka icyo tuba twifuza ni amahoro kandi amatora twifuza ko yazagenda neza bakunga amahari bashoboza bagatora umuyobozi bakwiriye murakoze urakoze cyane aho ngaho i mahoko mu rwanda reka ngaruke ku batumirwa bacu david mapenzi ibyo bibazo bibiri bya idirisa bakungu aribaza ko muvuga ko nubwo abantu baturiye uturere twa cyangwa se teritwari za masisi na rucuru batazatora ariko bishoboka ko bashobora kuzatora nyuma y'amezi atandatu umutekano uramutse ubonetse uyakibaza muri ayo mezi atandatu emu makumyabiri na gatatu iramutse itarekuye uduce yafashe cyangwa se ikaba yanafata n'utundi duce ubu ngubu tugenzurwa na guverinoma icyo gihe byagenda gute
murakoze cyane ibaye itavuye muri masisi na rucuru asambure nasiyonale abakuru ba asambure nasiyonale bagomba kuvota ko abadepite bari bahagarariye ubwo burere mu myaka itanu ishize bagomba gusubira muri asambure nasiyonale ariko nizere ko ibyo bitazahaba ko emuventuri itagomba tena gufata ubundi buce nibyo twebwe twifuza kugira hagaruka amahoro nibyo perezida wa repubulika igihe yagambanye n'abanyamakuru yavuze ko ari gukora ukundi kose emuventuri itagomba gufata goma kandi ntabwo izagera mu mujyi wa goma nibyo twifuza ariko ibaye iwufashe tuzi yuko haboneka izindi ngamba zo perezida wa repubulika agomba gufata haba diporomasi haba n'ibindi byo bagomba kuganira kugira amahoro aboneke
urakoze cyane david mapenzi bwana olivier kanyejomba wakomeje kuvuga ko kugeza ubu ngubu abakandida bakomeje kwigaragaza ari perezida felix cisekedi perezida uriho ndetse na moise katumbi hari umuntu yakwibutsa ko hari abandi nka marite fayulu wiyamamaje mu matora aheruka hari deni mukwege watsindiye igihembo cy'amahoro cya nobel mu byumweru bibiri ndibaza ko ari mu byumweru bibiri hari inama yabereye muri afurika y'Epfo yahuje abakandida hafi ya bose batavuga rumwe na leta bashaka ko bagerageza kwishakamo umukandida umwe wahangana na perezida Tshisekedi ariko siko bose babyemeye nibaza ko muri abo harimo batatu gusa bahisemo kwifatanya na Moise Katumbi kuba hatariho ubwumvikane muri aba bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo ngibyo byo ntabwo birimo guha amahirwe menshi perezida Tshisekedi kongera gutorwa
murakoze cyane bwana munyamakuru kandi ubwo natwe twaje gukurikirana iriya nama yaje guhuza bariya bagabo baharanira umwanya wo kuyobora igihugu ubwo baje kwishyira hamwe kugira ngo urabona uriya matata na frank joko na seti kikumi bakaza kwishyira hamwe ubundi baba mu ishyaka ritavuga rimwe na leta na guverinoma ya kongo baza guhereza gushyira imbere uriya moise katumbi kugira ngo ahatane na perezida felix kisekedi uhari kuri ubu ngubu nawe uri mu bakandida ashaka kugira ngo afate manda ya kabiri uyu fayulu we ntabwo yaje kubyemeraho neza kugira ngo
olivier
baba bari yego hari ukuntu telefone yawe yari icitse ariko komeza icyo gitekerezo cyawe komeza turakumva olivier
yego murakoze rero navuga ati kuba na fayulu watarunze mukono muri ba mapatata mponyo na frank jonko na fiti
olivier kanyejomba yego gerageza ugume ahantu hamwe kuko telefoni yawe hari ukuntu irimo gucika yego ubu turakumva olivier reka nsabe mu buhanga bw'ibyuma bongere bakumpamagarire kugira ngo twumve niba tuza kukumva neza ariko david mapenzi kuri ibyo narimbajije bwana kanyejomba ku bijyanye n'uko abanyapolitike batavuga rumwe na leta bananiwe kumvikana kugira ngo batange umukandida umwe rukumbi wahangana na perezida felix Tshisekedi niba ibyo bidaha felix Tshisekedi amahirwe yo kongera gutsindira indi manda ya kabiri david uranyumva david mapenzi uranyumva
ndakumva ndakumva cyaba ari ikibazo cy'imvura nyinshi iri kugwa muri kano karere yego birashoboka netiweke iri kwanga ubwo birashoboka ikibazo narimbajije wari ucyumvishije ariko wagerageza ukagisubiza
ku byerekeye
ndibaza ko na david dushobora kuba tumubuze kuri telefoni amaze kumbwira ko harimo kugwa imvura nyinshi cyane mu gace ka goma ku buryo bishobora kuba aribyo birimo kubangamira itumanaho ariko turakomeza tumugerageze nitumubona kuri telefoni we na olivier kanyejomba turongera tubahe ijambo ariko ku murongo wa telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika turi kumwe na simoni itanga wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
nanjye mperereye mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ikibazo nari mfite nendaga kugishingira ku kubaza abatumirwa
ndakumva akomeza nendaga kubaza abatumirwa ese kuba umuyobozi katumbi bigaragara ko yaba wenda hari uburyo barenze abandi bakandida mu barimo biyamamaza bisobanuye iki bivuze ko wenda kiseke akwiye gutinyamo akagira ubwoba ko ashobora kuzamutwara ikarita yo kuyobora igihugu cyangwa ntabwo bakwiye kugira usanga uzi ko iriya mikino ikinwa ya politiki
urakoze cyane reka dufate na joel wirwe neza
ego mwiriwe neza uri hehe
mperereye mu mujyi wa kolwezi hano mu ntara ya ruwaraba yego
yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umukandida felix antoine Tshisekedi yagombaga yagombaga kuva ku butegetsi muri aya matora kubera ikihe mpamvu kuko kuko biri kugaragara neza ko uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwagombaga gutsindira aya matora ariko hari umuntu umwe uri guha amahirwe Tshisekedi kandi uwo muntu biragaragara ko ari marite fayulu kuko hariya bari bagiye mu biganiro muri afurika y'epfo iyo fayulu aza gukomeza kwiyunga n'abandi kuvuga rumwe na bagenzi be bari gushyira hamwe bagafata umukandida umwe umukandida umwe sekedi akaba avuye ku butegetsi ariko kuva fayulu yarikuye mu bandi yarikuye mu bandi akavuga ko atari kumwe nabo urabona ko fayulu ubusanzwe akunda kuba ari umuntu w'umuradikali ubwo rero akaba aricyo cyanatumye abivamo kuko ntabwo ashaka ko muweze katumbi aba perezida hamwe na ndetse na dr denis mukwege nawe yatsinda yatsinda mu gihe mu gihe uriya fayulu bashyize hamwe kumva bashyize hamwe bakagira kandidatire imwe nanone bashobora gutsinda ariko fayulu biriya ari kwikora ni ibyo gukomeza guha amahirwe kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi badatsinda aya matora urakoze cyane joel aho ngaho mu ntara ya ruwaraba kandi ugire umunsi mwiza bwana kanyejomba ibingibi biragaruka ku kibazo nari nkubajije mu kanya ariko kubera itumanaho ntiwashobora kugisubiza neza kubera telefoni zacikaga ariko ukurikije ibyo aba bakunzi b'ijwi rya amerika bibaza gerageza ubahe ibisubizo olivier buranyumva
ndakumva yego komeza
nibyo twakomezaga kuvuga
olivier
ndakumva gerageza telefoni uyigumisha ahantu hamwe utayikoma cyane kuko hari ukuntu ugenda ucikagurika ariko ikomeza olivier uranyumva
ndakumva neza yego ngaho komeza
navugaga nti kuri bariya bakandida batavuga hariya hepfo bakeneye kugira ngo babone umukandida umushya na perezida kisekedi felix kisekedi kugira ngo barebe nabo ko uriya uriya
olivier reka reka nsabe mu buhanga bw'ibyuma bongere baguhamagare kuko telefoni irimo iracika kandi na david yari yambwiye ko hari imvura nyinshi ku buryo itumanaho ririmo kudutenguha ariko david uranyumva wowe david mapenzi uranyumva david mapenzi nawe ndibaza ko tumubuze kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bagiye kugerageza bongere babahamagare ariko bari bambwiye ko hari ikibazo cy'imvura nyinshi irimo gutuma itumanaho ritagenda uko tubyifuza ariko nitubabona turagerageza tubasabe gusubiza bimwe muri ibyo bibazo byibazwaga n'abakunzi b'ijwi rya amerika reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke twakira abakunzi b'ijwi rya amerika
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye miye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Agroya
We're making it with no casting, making more money. Mm. Iby'ukuri urukundo rutakibaho n'amahomvu n'amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake oke nse twemere
radiyo ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo tuganira ku matora n'ibikorwa byo kwiyamamaza muri repubulika ya demokarasi ya kongo Ah, mu kanya abatumirwa bacu twari tugize akabazo ka tekinike kubera ko bambwiye ko hari imvura nyinshi aho bari ku buryo irimo kubangamira itumanaho ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ubu ngubu turi kumwe Ah, olivier kanyejomba uranyumva neza ubu ngubu olivier uranyumva davide uranyumva davide mapenzi uranyumva
ndakumva ndakumva umunyamakuru yego ah, ndabizi ko mufite imvura nyinshi aho ngaho irimo kubangamira itumanaho ariko ah, hari ibibazo byibajijwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, hari umwe wavuze ati ah, kuba katumbi ah, imibare cyangwa se ibipimo bye birimo kuzamuka ah, bivuze iki Ah, anibaza ah, ana- undi avuga ko ah, umu- ubundi ubusanzwe ah, umukandida uwo ari we wese yashoboraga gutsinda felix Tshisekedi ariko kubona marite fayulu ataremera ah, ko habaho umukandida umwe rukumbi uhagarariye abatavuga rumwe na leta bishobora kongera amahirwe ya perezida Tshisekedi kongera gutorwa wowe ibyo ngibyo urabibona ute
iwacu muri afurika
Ah, mu- mutwihanganire ah, aba- aba- aba- alo, aba- aba- aba- abadukurikiye mu- mukomeze mutwihanganire Ah, twagize ikibazo cy'itumanaho aho muri kongo mu burasirazuba hari imvura nyinshi ku buryo abatumirwa bacu birimo kutugora ah, kugira ngo twumvikane nabo ariko dufite abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira ibyo bavuga kuri aya matora yo mu gihugu cya kongo frank dukuze wiriwe neza
Yiriwe neza munyamakuru.
Wowe- Ntibyoroshye imvura ni danje.
nawe aho uri imvura ni nyinshi
Ndi mu mujyi wa Goma imvura ni nyinshi cyane cyane cyane mbega ntiwareba.
yego niyo mpamvu turimo kubura abatumirwa bacu bari aho ngaho ah, mu mujyi wa goma Ah, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri aya matora wowe
Ah, Jewe nari mfite ikibazo ndabaza uwo musesenguzi mumumbarize ibyo ari gusesengura ni nk'ibihe kugira ngo n'ikibazo mubaza ku byerekeranye na perezida Tshisekedi unaniwe kurwanya M23 ifata guno guno mutwe gwa M23 guri gufatwa na leta y'i Kigali unaniwe kurwanya ubwo yatsinda amatora anyuriye he
urakoze ubwo abatumirwa bacu nibaboneka kuri telefoni ah, turaza kubasaba ko basubiza ikibazo cyawe Ah, olivier kanyejomba uratwumva
iriya mvura inarunguye ndakumva bwana munyamakuru yego gerageza usubize icyo kibazo na bya bindi bibiri nari ngu- nari nkubajije byibazwaga ah, na bariya bavuze ko marite fayulu ari we usa nk'aho urimo gukina ikarita ishobora kuzatuma cisekedi yongera gutorwa
yego murakoze navugaga nti eh, kwiriya nama yerutse kubera hariya hepfo aho abatavuga rumwe na leta ya kongo aho baje kugirana ibiganiro eh, byo kugira ngo bikuremo umukandida umwe ushobora guhangana na felix tshisekedi ariwe matata na frank jonko na seti gikuni ariko matefayini we ntabwo yaje kubyakira neza yumvise yuko nyine we ashoboye yishoboye kandi eh, yiyemeje yuko ashobora gu- kubona gu- gufata ubuyobozi bw'igihugu cya kongo nawe akaba perezida akayobora ariko kuriya ko baje gutandukana ah, bari gukomeza guhereza perezida felix tshisekedi wari nonaha nari ukeneye kugira ngo yobore yongere kuyobora manda ya kabiri tukabona ko akomeza kugenda ah, bamuhereza amahirwe yo kongera kuza kuyobora iyo abantu babiri bifatanyije bamara kwifatanya yo kurwanya umuntu runaka nyuma ejo hakaza kuvamo umwe nta kindi cyizere kiba kikirimo cyo kugira ngo uwo wa muntu barwanyaga ejo bitange yuko uwo muntu adashobora kongera ku- gutsinda amatora azaza urumva ko rero eh, natwe twabyibajijeho cyane bidutera inkeke mu buryo bukomeye ubwo batangiye kugenda bacikamo eh, marite fayura aca ahangaha moise katumbi bamushyira imbere aribo bariya bagabo batatu bishyize hamwe kugira ngo ahangane na felix kisekedi tukabona ko fayulu rero ari gukomeza guhereza amahirwe cyane akomeye eh, felix kisekedi kugira ngo yongere kuyobora manda ya kabiri ariko hari wenda agaruka yego komeza yego kuri uyu wari wibajije wa- wa- Hari wagize no- ati niba niba- niba perezida Tshisekedi yarananiwe uh, guhashya no gutsinda M makumyabiri na gatatu ngo ni gute ashobora gutsinda amatora
yego uwo muvandimwe uturutse hariya mu mujyi wa goma ah, kuvuga se felix ninda arananiwe guhashya m23 ni gute ashobora gutsinda amatora Eh, urabona ko izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa kongo ah, cyane cyane muri teritwari ya masisi na rucuro ni intambara mbese eh, ubona zigenda zishaka kuza zibirimbura isura mu bundi buryo kuko wumva ko benshi abahagurutse bavuga ngo barwanira eh, bamwe bagiye bava hanze bagiye bameneshwa mu byabo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi yuko bagiye bameneshwa bakumva ko rero ari ngombwa kugira ngo bagaruke eh, bafite ingufu zo kugira ngo bongere basubizwe mu byabo Eh, nanone eh, ibyo byose abaturage bakagenda ah, babi- babigiriramo ibibazo ari na felix kisekedi yabona uburyo bari kuza bishora ah, mu baturage kugira abaturage ba- bahasiga ubuzima umunsi ku wundi ugasanga rero nawe hari ibyo bakomeza kugenda batubwira ngo igihe muventura yabateye ukumva abasirikari ba kongo bahambiye ibyabo basubiye inyuma ah, bakabyita ngo ni rokuri sitarategike ibyo nabyo ah, nk'abahagararira abaturage ntabwo ibyo ngibyo tubyemera mu gihe iyo uri kubona umwanzi ari kugusatira ejo warangiza ukavuga ngo bayisubiye inyuma ku mpamvu runaka ntabwo abaturage tugiye tubyemera ahubwo tubona ko ah, ibyo byose ari ku nzego za politike hakaba hari n'ibibyinshi inyuma rero kuvuga ngo felix kisekedi kuba ah, yarananiwe ku- kurangiza iyi ntambara yo muri burasirazuba bwa kongo nabyo bishobora kuba wenda ari bimwe muri nzira yabonye zo kugira ngo mu gihe masisi na rucuro na kwa muntu badashobora gutora wenda akabona ko ari n'imbaraga za- z'abo bahanganye arimo zishobora kuba zaturuka kumva yuko batatora ibyo rero kuba wa- twavuga duti yananiwe guhasha iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa kongo nabwo ntabwo twabi- twabihamya ijana ku ijana kuko eh, urabona ko ah, hari uriya moyize katumbi uko yagiye agera mu turere tugiye dutandukanye n'uko abaturage bagendaga bamwakira Eh, ura- urabona ko rero ibintu bya politiki biba bigoye bwana munyamakuru kugira ngo umuntu aze aze kubidusobanurira neza nabyo iyi ntambaro urabona ko ahanini ari politike igenda irushaho gutuma ikura umunsi ku wundi naho ntabwo ari ingabo Ye- ah, igihugu cya repubulika ya Ko- ya demokarasi ya kongo zabuze kugira ngo kihashe umwanzi ahubwo ni politike bagomeza kugenda bahereza amahirwe umunsi ku wundi olivier kanyejomba uhagarariye sosiyete sivile muri teritwari ya masisi Ah, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire bwana kanyejomba
Ah, murakoze cyane bwana munyamakuru natwe turashimiye kuba mwatekereje kudutumira muri iki kiganiro kanarangiza ah, nifuza kugira ngo ah, abanyapolitike bose ku rwego bahagazemo eh, bashobora kwicara bakareba uburyo izi ntambara Yego.
ziri mu burasirazuba bwa kongo zishobora guhagarara Urakoze- tukongera ura- tukabona umutekano n'abamenyesheje mu byabo bakagaruka bwana munyamakuru Urako, urakoze cyane nshimire kandi na bwana david mapenzi ah, uyu yari umusesenguzi mu bya politike mu mujyi wa goma ah, kandi nisegura ku bakunzi bacu barimo habakubaho norbert abonye umwanya wo guha ijambo Ah, nanone nisegura kuri mwese kubera ikibazo cy'itumanaho ryatugoye gatoya ariko mbashimira kuba mwaduteze amatwi nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe